turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda bahejeje kudushikiriza ikiganiro ejo umwanya ukurikira ni w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikirize iminsi yose ku munsi w'Imana kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo umwaka mushya muhire kuri mwese n'abanyu hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ndavuga umwaka mushya muhire kuri mwese aho muri hose yewe ntarobanuye bamwe mu batwumva bari iwabo mu ngo zabo mu mazu yabo batekanye bishimye bizihiza umwaka mushya muhire ni byiza gutangira umwaka mwishimye mwumva dusangira ijambo ariko bamwe mu batwumva kandi bitangiye ikiganiro cyacu bari mu nkambi z'impunzi hari abatwumva bari mu nkambi z'abakuye mu byabo hari n'abandi batwumva bari muri gereza hari abandi batwumva bihishe badakoma bucece ariko bumva ikiganiro cyacu hari n'abandi batugezaho amakuru bihishe batisanzuye ariko bakavuga hari n'abo biviramo gukubitwa guhohoterwa gufungwa no guhunga yewe n'abanyamakuru bacu rimwe na rimwe barahohoterwa bakishisha mwese nzi neza ko mwitanga mu izina rya bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika muri serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda ndabashimiye kandi mbifuriza umwaka mushya muhire n'abanyu n'inshuti zanyu mukomere ikiganiro cy'uyu munsi ni umwihariko kiribanda ku makuru y'ingenzi yaranze umwaka mu rwanda no mu burundi muri uyu mwaka urangiye ndagiharira ahanini bagenzi banjye abo ni eroge wirikaneza ukorera ijwi ry'amerika mu burundi ndetse na eric bagira ubusa uri mu rwanda reka ahubwo eric mbanze nawe nkwifurize umwaka mushya muhire murakoze cyane tiyene karekezi kuri uyu mwanya muri dusangire ijambo mu gihe dusubiza amaso inyuma mu bikuru bikuru byaranze politiki n'ububanyi n'amahanga ku rwanda mu mwaka urangiye wa bibiri na cumi na gatandatu ku isonga ubwo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda n'amahanga yari ategerezanyije igishyika kumva icyo perezida w'u rwanda paul kagame avuga ku ngingo yo kuzemera kwitoreza gukomeza gutegeka u rwanda nyuma y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi ubwo manda ye ya kabiri izaba irangiye itariki ya mbere y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ikikubitamo saa sita z'ijoro mu ijambo perezida kagame ageza ku banyarwanda ryo kubifuriza umwaka mushya yahise yemeranya bidasubirwaho n'ubusabe bw'abanyarwanda nibutse ko mu mpera za bibiri na cumi na gatanu aribwo abanyarwanda batoye kuri mirongo cyenda n'umunani ku ijana kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga bafungurira imiryango perezida kagame mu kuziyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko itegeko nshinga ryariho ryamwemereraga manda ebyiri gusa ku mwanya w'umukuru w'igihugu yabwiye abanyarwanda ko nta kuntu atakwemera kubahiriza ubusabe bwabo mwasabye kuzakomeza kuyobora igihugu nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nkurikije uburemere bwabyo n'imyumvikanire mwabihaye nta kuntu ntabyemera iyi ni ingingo bimwe mu bihugu bya rutura byamaganiye kure nka amerika yavuze ko mu by'ukuri perezida kagame ayitengushye bikomeye ko afurika ikeneye inzego zikomeye kuruta abantu bakomeye mu gusubiza amagambo nk'ayo bwana kagame yavuze ko izo nzego zikomeye zubakwa n'abantu bakomeye kandi ko amahitamo ari mu maboko y'abenegihugu tukiri kuri iyi ngingo yo kwemera kuzitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu kuri perezida kagame uza kwita urufu y'ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka isaga makumyabiri ku butegetsi mu rwanda mu mpera z'uyu mwaka ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ryatangaje ko rizahangana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na karindwi gusa haribaza uburyo bwana frank habineza ukuriye iri shyaka azahangana na perezida wageze ku butegetsi mu bihumbi bibiri abibaza ibyo bafite ibyo bashingiraho bahera kuko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abasaga miliyoni enye barikoreye ibiseke n'ibisanduku byuzuye inyandiko babishyikiriza inteko ishinga amategeko basaba ko itegeko nshinga ryahinduka perezida kagame agakomorerwa kwiyamamariza gukomeza kandi ibyo byarabaye barashingira kandi ku bikorwa by'iterambere u rwanda rumaze kugeraho ibigwi n'ubutwari bya bwana kagame gusa hari abasanga ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kujya mu matora y'umukuru w'igihugu byaba umwanya mwiza wo kugerageza amahirwe rikamenya n'aho rihagaze muri kongira iheruka perezida waryo akibaza abarwanashyaka niba babona igihe kigeze ko bakwitabira amatora ibitekerezo bya bamwe byumvikanishije igisa n'icyizere gike ndumva nanjye nashimangirako twajya mu matora tudashidikanya kuko nta itinya itanga urute wa mugani kandi buhoro buhoro nibwo rugendo ntabwo turi koperative ibumba amatafari nta nubwo turi ishyirahamwe ry'abahinzi turi ishyaka rya politike riharanira kugera ku butegetsi kugeza ubu ikindi cyumvikana nk'igitangaje ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ribarura abarwanashyaka bagera kuri miliyoni muri miliyoni cumi n'ebyiri zituye u rwanda kandi rivuga ko ryiteguye guhangana mu matora na fpr inkotanyi riri ku butegetsi mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka nibwo umunyapolitiki thomas nahimana perezida w'ishyaka ishema ry'u rwanda rikorera ubwota amasimbi yashakaga kuza gukorera politiki mu rwanda akanaboneraho akaryo ko guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu uyu wumvikana atarya umunwa nawe mu kunenga bimwe mu bikorwa by'ubutegetsi bw'u rwanda yakumiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege muri kenya ataraanakandagira ku butaka bw'u rwanda impamvu zatanzwe n'iz'ibyangombwa bituzuye byari bumwemerere kuza mu rwanda uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu sizimanga yuzuye ingorane mu mibano y'u rwanda n'igihugu gituranye cy'u burundi mu bihe bitandukanye ubusanzwe ibihugu byombi byarangwaga no gusangira akabisi n'agahiye bombori bombori zifata umuzi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ku bibazo bya politiki byadutse mu burundi abenegihugu badashaka ko perezida petero nkurunziza asubira kwitoreza gutegeka imyivumbagatanyo yaradutse abarundi bahungira mu rwanda kugeza ubu habarurwa abasaga ibihumbi mirongo irindwi mu rwanda gusa uburundi bushinja u rwanda ku buryo bweruye mu gucumbikira abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa perezida nkurunziza uburundi bunavuga ko u rwanda rutoza gisirikare urubyiruko rw'impunzi z'abarundi ruzikuye mu makambi kugira ngo bazahirike perezida nkurunziza hari n'ibye icyegeranyo nk'icy'umuryango refugees international wo muri amerika cyasohotse habura iminsi mike ngo umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu wikubitemo cyatunze agatoki ubutegetsi bw'i kigali ko butoza igisirikare abarundi mu kiganiro n'abanyamakuru perezida kagame ibyo birego yabyamaganiye kure This is a problem we did not invite or we wanted at all. We cannot benefit from a neighbor's problem. Absolutely not.
iki ni ikibazo tutateje tutanifuzaga muri make That burden.
ntidushobora kungukira mu bibazo by'umuturanyi I think this is just bidasubirwaho ntibishoboka talking about ikibazo cy'umuturanyi gihinduka ikibazo cyacu by what.
kandi tugomba kwikorera uwo mutwaro And we have rero kuba hari ibirego ndatekereza ko ibyo ari ubwana kuvuga impunzi zinjizwa mu gisirikare ni iki izo nkuru twarazumvise kandi twabwiye bariya bantu gukora iperereza bareba bagiye n'aho bagiye n'uburyo bagiye ubundi bakatubwira tugenda twumva imwe mu miryango itari iya leta ariko ushoboye kureba imwe muri yo niyo ihora idukurura ibibazo baba bizeye ko bashobora kubikoresha bifite inyungu za politiki baravuga ko habayeho kwinjiza abana mu gisirikare sinigeze mbona umwana w'umusirikare Ah, aho ariho hose nta kimenyetso kuri ibyo baravuga ko u rwanda rutanga imbunda ngo bajye kurwana mu burundi sinigeze mbona ikimenyetso na kimwe cyemeza ibyo byahindutse ibintu bya politiki nk'aho bitanga igisubizo ntekereza ko igisubizo cyashakirwa ahandi ibihe bitandukanye hakunze kumvikana uguterana amagambo akarishye ku bihugu byombi abategetsi b'u Burundi bakunze kwikwa mu rwanda bavuga ko rushaka ko no mu burundi habayo jenoside nk'iyabaye mu rwanda mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ubwo yasozaga itorero ry'urubyiruko ruhagarariye abandi muri kaminuza umukuru w'u rwanda paul kagame yumvikanye mu marenga avuga ko aberwa ku mipaka bamutuka hari umurongo ntarengwa badashobora kurenga bawurenze batamenya ikibakubise nubwo byari mu marenga kwikoma bavuga zatuzobamesa ntibyabujije abumva guhita batahura ko uyu mutegetsi yaba yarashatse kuvuga abarundi aha yashimangiye ubusugire bw'u rwanda ko uwahirahira agerageza gutera uko yiboneye kamubaho
rumeze n'ije amagambo ngo bazotumeza ariko nabo barabizi bagomba kuba babizi ariko nyine ubwo ni wa muntu uba utararengwa gito
kagame n'umwasi tuzomumesa kagame n'umwasi tuzomumesa
iyo ni indirimbo abarundi baririmbye bikoma ubutegetsi bwa perezida kagame ari nayo yasaga n'usubizaho mu mbwirwaruhame ye mbere yaho gato mu kwezi kwa kane hari mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na kabiri hari amakuru yari amaze iminsi ahwihwiswa ko uburundi bwaba bucumbikiye interahamwe mu gushaka gutera u rwanda kandi zishinjwa kuba zarakoze jenoside mu rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru kuri iyi ngingo perezida kagame nabwo yumvikanishije ko u rwanda ari ntavogerwa njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u rwanda ibyo navuze hariya iwampa ngo babigere vuba nkwereke ko rwose ndaribwaribwa barantegereje ngo babi- ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko ba- ba- bangirira ngo babigerageze iri jambo rya perezida kagame na ry'abarundi barisubijeho babinyujije mu buryo bw'inganzo paul kagame araribwa aribwa akaribwa aribwa araza rero tumuvugutira umuti akiye burundu umva
mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo uburundi bwafunze imipaka ku buryo ubucuruzi bwakorerwaga ku bihugu byombi bwahise buhagarara ibihugu byombi byagemuranaga ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa mu kwezi kwa munani minisitiri francois kanimba ushinzwe inganda n'ubucuruzi yatangaje ko hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu ibyavaga mu rwanda bijya i burundi byari bimaze kugabanukaho hafi mirongo ine ku ijana igihugu iyo kigiye mu midugararo mu bibazo byanze bikunze bigira ingaruka mbi ku bucuruzi kuko ubushobozi bw'abaturage mu guhaha ibicuruzwa bituruka hanze bugenda bugabanuka ku buryo o, hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na kane na cumi na gatanu nk'ibintu twoherezaga mu, mu burundi biturutse ku musaruro ukomoka ku nganda ariko no muri rusange byari byaragabanutseho hafi nka mirongo ine ku ijana ibyo rero ntabwo twavuga yuko o, ku gihugu cy'u rwanda ari ikibazo gitoya byatugizeho ingaruka ibyavubaha bitaryoshye mu matwi y'ibihugu byombi bwana wirinyamitwe umuhanuzi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari ahitanywe n'igitero kitaramenyekana gusa ku ikubitiro igipolisi cy'u Burundi cyatunze agatoki leta y'i Kigali ko ariho cyateguriwe kandi ko cyarimo n'umusirikare w'u Rwanda ni amakuru Lieutenant Colonel René Ngendahimana uvugira igisirikare cy'u Rwanda yateye utwatsi ibyo byose byaravuzwe yesi ariko eh, ntekereza ko kugeza uyu munsi nta kimenyetso na kimwe gifatika cyari cyagaragazwa kigaragaza urwo ruhare rw'u rwanda ibyo Burundi n'u Rwanda rero birumvikana ko umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu usize icyizere hafi ya cyantacyo cy'ubushake mu kuzanzamura imibano y'ibihugu byombi ku buryo bajya kuvuga buri kamwe mu byabaye atabivamo ubwo birasaba kubitega amaso mu minsi iri imbere muracyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika muri dusangire ijambo mu makuru ya politiki n'ububanyi n'amahanga byaranze u rwanda muri bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro i kigali mu rwanda muracyari na erike bagira ubusa vuba aha reka mbyite ntyo kuko nateguye ikiganiro mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu satira intangiriro za bibiri na cumi na karindwi umwaka mushya mu kwezi kwa cumi hari mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ni umuhango wabaye hashize iminsi mike umucamanza w'umufaransa na taripu atangaje ko agiye kubura dosiye y'iperereza ku ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na mugenzi we w'uburundi cyprien haryamira muri mirongo cyenda na kane bwana na taripu yatangaje ko hari abatangabuhamya bashya bifuje kugira icyo bamubwira ku cyo baba bazi nka nyirabayazana y'ihanurwa ry'indege ya perezida habyarimana ni ingingo nayo itararyoshye mu matwi y'abategetsi b'u rwanda ariko bumvikanisha ubwabyo ko bidakanganye bagaragaje ko mu bihe bitandukanye abafaransa bakoze iryo perereza mu bwisanzure ntibagira icyo bageraho perezida kagame yavuze ko gusubiramo iryo perereza bishobora kuzaba intandaro yo kongera gutosekara kw'imibano y'ibihugu byombi n'ubusanzwe icumbagira nyuma y'imyaka isaga makumyabiri Start all over again means uh, I may even ask kongera kubitangira byose bundi bushya imibano y'ibihugu by'u rwanda n'ubufaransa yakunze kuzamba kubera ingingo ya jenoside nyuma ya mirongo cyenda na kane ubutegetsi bw'i kigali bushinja ubutegetsi bw'i Paris uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni nacyo kimwe n'ubutegetsi bw'i Paris bushinja bamwe mu bategetsi bakuru i kigali uruhare mu ihanurwa ry'indege ya perezida juvenal habyarimana bamwe bafata nk'imbarutso ya jenoside muri rusange mu makuru ya politiki n'ububanyi n'amahanga hanagaragaye ingendo zifite icyo zivuze mu mateka y'u rwanda n'ibindi bihugu bwa mbere muri bibiri na cumi na gatandatu bwana benyamin netanyahu minisitiri w'intebe wa isiraheli ari mu bakomeye basuye ubutegetsi bw'i kigali ku babikurikiraniye hafi ntibabura no kwemeza ko uyu yabaye uwa mbere mu bashyitsi bakomeye u rwanda rwakiriye ku buryo kuri bamwe byasaga nk'aho ubuzima bwahagaze kubera umutekano wakajijwe w'uyu mutegetsi ibiganiro ku bategetsi perezida kagame na minisitiri netanyahu bwibanze ku butwererane bw'ibihugu byombi u rwanda by'umwihariko rukeneye isiraheli mu ikoranabuhanga riteye imbere mu buhinzi isiraheli isanzwe ifasha u rwanda mu by'igisirikare tugumye ku migenderanire y'u rwanda n'amahanga mu kwezi kwa kane nibwo perezida wa tanzania pombe magufuri yasuye u rwanda mu ruzinduko rwe rwa mbere hanze y'igihugu cye ahanini rwari rugamije gushimangira imigenderanire ku bihugu byombi no gutsimbataza ubucuruzi icyo gihe hatashywe ikiraro cya rusumo kiri ku mipaka y'ibihugu byombi imigenderanire ya tanzania n'u rwanda ku butegetsi bwa perezida jagaya morisho kikwete mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yarazambye nayo kugeza n'aho tanzania yirukanye abanyarwanda babarirwa mu bihumbi bari bahatuye imyaka n'imyaniko nta byangombwa gusa iby'uru ruzinduko byari bitumbereye guhanagura ibyo byose ntitwasoza tutababwiye ko ababarirwa mu majana mu bategetsi b'inzego z'ibanze mu rwanda umwaka ubasize baririra mu myotsi kuko beretswe imiryango ku mpamvu na n'ubu zitavugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko begura ku bushake ku rundi ruhande bikavugwa ko beguzwa ku gahato amakuru yaranze u rwanda muri politiki n'ububanyi n'amahanga muri bibiri na cumi na gatandatu ndabona bitewe n'igihe ntashobora kuyarangiza muri aka kanya ariko buriya tuzagenda tuzagenda tunayagarukaho mu biganiro byacu bitaha ubu rero reka mpereze ijambo mugenzi wanjye eloge wirikaneza uri i bujumbura nawe abibutsa ibikuru bikuru muri uru rwego byaranze uburundi urakoze Eric bagira ubusa mu Burundi naho amakuru yavuzwe cyane muri uyu mwaka turangije yashingiye ku ngendo n'utwigoro mpuzamakungu two gufasha gutorera inyinshi ibibazo by'u Burundi ariko amakungu ntiyavyumvikanya ko na leta ahubwo imigenderanire yagumye yunyuka hagati y'u Burundi na bimwe mu bihugu n'ibisata bigize ONU hamwe n'ishirahamwe rya Buraya amakuru yashingiye kandi ku bibazo by'umutekano muke na cyane cyane ubwicanyi burobanura bwahitanye abasirikare bakuru bakuru hamwe n'abanyagihugu batari bake muri uyu mwaka kandi uburundi bwarabuze umwe mu bahora baburongoye colonel jean batiste bagaza na valentin bankumuhari umwe mu mboneza zafashije kuronka intaha y'ukwikukira ingendo n'ingingo mpuzamakungu byo gufasha uburundi gutorera inyinshi ibibazo bwarimwo byatanguranye n'umwaka nyene kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa mbere abagize inama ya onu ijejwe umutekano bose uko ari cumi na batanu baragendeye uburundi babonana n'umukuru w'igihugu pierre nkurunziza bamutahuza ko hategerezwa kuba ibiganiro n'abatavuga rumwe abari barongoye izo ntumwa bamenyesheje ko atakinini cavuyemwo mugabo samantha power aserukira amerika muri onu yavuze ko hakiri ivyizigiro
twibaza ko ibintu bishobora gusubira mu buryo byoroshe ariko kugira bikunde hategerezwa kubaho ibiganiro bidakumira kandi mu maguru masha kandi uko ndabibona ibiganiro biyobowe n'ubuganda nta mwimbo mwiza twovyitegamwo na gato ubutumwa bw'intumwa zabone kuri perezida nkurunziza bwari butomoye twamusabye gushyiraho umugwi udahobahoba woja mu biganiro bihurikiyemwo abari mu gihugu n'abari hanze yaco bagihunze ariko ingorane leta ifise nk'uko vyagenze igihe hasinywa amasezerano yarusha izotegerezwa kuganira n'abantu yanka
mu mpera z'uko kwezi nyene inama y'abakuru b'ibihugu vy'ishirahamwe rya afurika yaranse umugambi wo kurungika mu burundi maprobo inteko z'abasirikare ibihumbi bitanu zo gucungera amahoro ico ciyumviro cari cashikirijwe n'urwego rujejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango wa union africaine leta yavyakiriye nk'intsinzi ikomeye alain menyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ico vyerekanye gihinini cyane nuko ibihugu vya burera vyabonye neza neza yuko igihugu c'uburundi atari igihugu cirabanga atari igihugu kiri ukwaco gifise ibindi bihugu vyinshi bigishigikiye haciye iminsi mu kwa kabiri umunyamabanga mukuru wa onu ban kimon nawe yaciye yishikira mu burundi ahejeje kubonana na perezida nkurunziza yavuganye n'abamenyeshamakuru I was very much encouraged that the political leaders, whether they are sitting in government ruling party or opposition, natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambi uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na perezida nkuru nziza nivyo yanyemereye nyene imboneza z'abanyepolitike b'abarundi bategerezwa gufata ingingo za politiki n'intambwe zituma abantu b'iki gihugu ciza cane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazina muntu havuye ban kimon haciye haza abakuru b'ibihugu n'amaleta batanu byo muri afurika bari barungitswe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bari barongowe n'umukuru wa afurika y'epfo jacob zuma ubundi yagendeye uburundi mbere inshuro nyinshi muri uyu mwaka ni tom periyero intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini yagendeye uburundi akarenga gatanu ngibi bimwe mu byo yahagaze ko inyuma yo gushima utwigoro twa leta ubiravye ni nk'uko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nibyo tuvugana na leta harakindwa inkeya perezida nkuru nziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cyakozwe yaraniyemeje kandi ko hoza abarorereza amajana abiri bagateka kazina muntu gushika ubu umengo ni imikino gusa bariko baragira icyangombwa kuri twebwe ni uko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza ko ifite ishaka ryo gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa canke bahohoterwa uku ni ukuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira umuhuza mu biganiro by'abarundi benyamin william mukapa nawe yagize ingendo zibiri mu burundi urwa mbere hari mu kwezi kwa gatatu icyo gihe yabonanye n'umukuru w'igihugu gusa inyuma y'urwo rugendo mukapa yatunganije ibiganiro inshuro zibiri mu kwa gatanu no mu kw'indwi aho hose ntaco vyatanze muri uku kwezi kwa cumi na kabiri yagarutse mu burundi kubonana n'abategetsi abanyepolitike n'iyindi migwi ni naho yakuriye inkoni ku gishitsi abatavuga rumwe na leta baba bacibaza ko ikiringo ca gatatu ca perezida nkurunziza caciye ku bintu bwizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha I am in no position to determine the legitimacy of the government of Burundi. It's the people of Burundi.
nta burenganzira mfise bwo kuvuga ko leta y'u Burundi yemewe canke itemewe abarundi nibo bayihaye kwemerwa amatora yarabaye za sentare ziriturwa harimwo sentare ya yasi bose bavuze ko ata amategeko yarenzwe abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu bimvugira uko nyene sinzi uwabaroze pe abaseruka ibihugu vyabo baje ngaha bakirwa na perezida nkurunziza akanama k'amahoro n'umutekano ka onu karamwemera nk'umukuru w'igihugu none ubwo busazi buva hehe turiko dutakaza akanya tuvuga ibintu vyaheze kera ndazi ko bija gutuma ibinyamakuru bigurishwa cane n'amaradiyo yumvirizwa ariko n'ukuri
A radio audience, but it's not true.
ibiganiro vyo hagati mu gihugu vyo vyarabandanije mbere umwaka ukaba uheze bigeze ku ntambwe ya nyuma mugabo abatavuga rumwe na leta baguma bemeza ko ari ibiganiro vy'abayoboka leta n'abari mu kwaha kwayo muri uyu mwaka twaraye turangije na cane cane mu mezi atandatu ya mbere ikibazo c'ihungabana ry'umutekano cagumyeho ahanini ku mugwa mukuru bujumbura ibitero vy'amagrenade n'ibindi bigwanisho vyaragabwe ahatari hake inshuro nyinshi ubwicanyi burobanura abantu ku giti cyabo bwahitanye abatari bake mu basirikare bakuru bakuru akarorero ni nka colonel darius kurakure umusirikare yarazwi cyane mu ruhara rwo kurwanya abagize imyiyerekano mu makaritiye y'uburaruko bwa bujumbura nka ngagara mutakura na cibitoke uwo musirikare amashirahamwe ahani hagati y'akazina muntu yagirije guhohotera kiremwa muntu yarasiwe mu kigo c'ibiro bikuru vya gisirikare izuba ryaka mu kwezi kwa gatatu kuri uwo mugoroba nyene haciye hicwa uwundi musirikare w'ipete rya major didier muhimpundu uwundi musirikare mukuru yishwe ni general atanazi kararuza uwo yari umujenama w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yagandaguranywe n'umupfasoni wiwe hamwe n'ikibondo ciwe abantu bitwaje ibirwanisho bategereye imodoka barimwo mu gitondo co kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kane bageze imbere y'ishure lycée saint esprit mu gihosha mu buraruko bwa bujumbura umuvugizi w'igisirikare yavuze ko abakoze ubwo bwicanyi ari abashaka gusambura urwo rwego colonel gaspar baratuza abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge buri mu gisigare c'u Burundi cavuye mu gikorwa co gushira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba buriyamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu b'inzirakarengane muri ayo mezi y'ukwa gatatu ukwa kane n'ukwa gatanu harishwe muri bene ubwo buryo abasirikare bakuru bakuru batari munsi ya batanu harimo n'umukukuru ke colonel lucien rufyiri uretse abasirikare hafsa mose umushingamateka w'u Burundi muri EAC akaba yabaye n'umushikiranganji muri leta y'u Burundi yishwe nk'uko nyene n'abantu bamutegereye mu gitondo hafi y'imuhiriwe ku mutanganoro mu buraruko bushira ubuseruko bwa Bujumbura hari kwa cumi na gatatu kwezi kw'indwi mu kwezi kwa cumi na rimwe umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajeje kumenyesha amakuru buri nyamitwe yararusinze aho abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye ari hafi yo gushika ku rugo rwiwe mu kajaga mu burengero bw'igisagara ca bujumbura umwe mu bamucungera ubuzima arahagwa bene umushoferi wiwe nabo barakomereka bene ivyo bitero n'ubwo bwicanyi igipolisi c'u Burundi kivyegeka ku gihugu kibanyi c'u Rwanda nk'uko vyemezwa na Pierre Nkurikiye avugira urwo rwego umusirikare umwe mutoyi yari yigeze gufatwa afatanwa na pi- inko- ntoyi bita pistole zibiri aca anavuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu rwanda eh, harimwo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi urumva ko ba- bose bari kigali uhereye ku Rwanda nyene imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bimwe bimwe n'amashirahamwe yagumye yunyuka u Rwanda rwo rwatanguye gutunga urutoki mu ntango z'umwaka perezida Nkurunziza ubwiwe yavyibwiriye utwara ONU igihe babonana mu kwa kabiri twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere twavuze igihugu cy'u rwanda ukuntu kitubaniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ibyemezo y'uko badufasha naho nyine kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda ntabwo tubane neza kuko tubanye kuva kera mu kwezi kwa gatatu niho leta y'u Burundi yarangiza ibiganiro n'ishirahamwe rya Buraya mu bijanye no gufashanya hisunzwe amasezerano ya Cotonou aho iryo shirahamwe ryabona ko hari agahaze mu Burundi mu bijanye na demokarasi n'agateka ka zina muntu inyuma y'ikiringo c'amezi ane iryo shirahamwe ryari ryahaye leta ngo hagire ivyo ikosora ryasanze atacahindutse rica rihagarika imfashanyo ryaha igihugu mu nyuma ubufaransa bwasabye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu burundi hari kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'indwi iyo ngingo yariyamijwe na leta ntiyanaja no mu ngiro philippe nzobona riba umuvugizi wa leta leta y'uburundi rero ibona yuko atamuntu afise umutima yokwemerera yuko igihugu c'ubufaransa coza kugeragereza mu burundi umugambi mubi w'ihonyabwoko nk'iryabaye mu rwanda leta y'uburundi rero ikaba idashobora kwemera yuko abarundi aribo bagirwa injungu yo kugira ngo ivyo bihugu bishobore gusubira kunywana no gusubiza hamwe imigenderanire na onu yateye ibami bikurusha na cane cane inyuma y'ukwezi kw'icenda aho abahinga batatu ba onu bigenga basohoye icegeranyo cegetse kuri leta menshi mu mabi akomeye yakozwe kuva mu kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu icegeranyo leta itigeze yemera mbere yavuze ko cari ca politike abo bahinga batatu umugore aturuka muri algeria maya fadel umunyekolombiya pablo de grif n'umunyafurika y'epfo christophe hens baciye bacibwa ku butaka bw'uburundi mu nyuma leta ihagarika gukorana n'ikigo ca onu kiraba ivy'agateka kazina muntu mu burundi kubera uruhara rukomeye ikigo cawe nikijejwe ibijanye n'agatakazi na muntu mu Burundi cagize mu gufatikanya kwandika irementanya riri muri ca cegeranyo akagwi kayita bahinga mu by'agatakazi na muntu gaheruka gusohora kakambika ibara n'iceyi leta y'u Burundi be n'inzego z'umutekano leta y'u Burundi yarayimenyesheje abarongoye ico kigo yuko imigenderanire no gukorana n'ico kigo bibaye birabangira ikindi cegeranyo cateye induru nicishirahamwe mpuzamakungu ry'agatekazi na muntu FIDH co mu kwezi kwa cumi na rimwe naco nyene cavuga ko mu Burundi hakozwe ivyaha bikomeye mbere bishobora kuba vyokurikiranwa na sentare mpuzamakungu CPI iki cegeranyo cariyamijwe na leta binayituma yikura muri CPI Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka kw'izina ry'inama nshingamateka nkaba nemeje ko iyi ngingo leta yafashe ishigikiwe n'inama nshingamateka ukuri kwamye itegeko rikaba ryemeza muri uyu mwaka kandi haramenyesha amakuru bahuye n'ibibazo bari mu mirimo yabo ya misi yose mu Burundi Jean Philippe Remy na Filimore b'ikinyamakuru Le Monde barafatiwe mu Nyakabiga hagati mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kwa kabiri barazwa mu gasho k'iperereza bukeye barekurwa bagirijwe gukorana n'abagizi ba nabi Jean Bigirimana we yakorera ikinyamakuru iwacu n'ubu ntawuramenya irengero ryiwe inyuma yo kunyuruzwa mu kwezi kw'indwi haravuzwe cyane ko yabanyurujwe n'abantu bo mu iperereza ariko igipolisi cyarahakanye aya makuru umupfasoni wiwe n'ubapfanye ikizigizigi Godebert Hakizimana utarabona uwawe utarumva n'iyambo yiwe umutima nyine ugumuhagaze iyindi nkuru yavuzwe cyane uyu mwaka ni urupfu rwa Colonel Jean Baptiste Bagaza yatwaye Burundi imyaka hafi cumi n'umwe hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yitabiye imana mu bubirigi iyo ari kwivuza ku itariki ya kane ukwezi kwa gatanu acatahukanwa gufubwa mu burundi mu iteka ry'uwahoze arongoye igihugu ariko amusezera irya nyuma ku wa cumi n'indwi uko kwezi nyene sebarundi yamushingiye intaye ku vyiza yakoreye uburundi umuhisi perezida bagaza naho ntazoba ndi umukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye umukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose agiye neza cyane imana yimwakiriye mu bwami bwayo kuko yabaye umugisha ku gihugu cyacu Burundi ubundi yahitanywe n'urw'akarago ni Valentin Bankumuhari yafashije mu guharanira ukwikukira ko Burundi yasezeye isi mu kwezi kw'icumi na kabiri ayo niyo makuru amwamwe yaranze Burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaraye turangije turangije tubifuriza amahoro n'imigisha mu byanyu no mu banyu Eloge buri kaneza yabashikirije ndabike banuye reka nsubize ijambo Etienne Karekezi muri studio i Washington DC ndagushimiye eloge wirika neza kandi nawe nongera kwifuriza umwaka mushya muhire nawe erike bagira ubusa ndagushimiye namwe abatwumva nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire ikindi kandi mbasabe mbikuye ku mutima kwitabira no kugira uruhare mu biganiro byacu bya buri munsi ntabwo duheza haba kuri radiyo ku rubuga rwa interinete kuri fesibuke n'ahandi ku mbuga mpuzambaga ndabararitse radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu nongere mbashimire mwese dufate kandi ingamba nshya z'umwaka mushya dutangiye icyo mbasaba ni ugutanga umusanzu wanyu mutugezaho ibyiyumviro ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyo mwifuza ku ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye Etienne karekezi mukomeze kandi mugire ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika